ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro muri isanga ku ijwi ry'amerika niya muri isanga yihariye twatangiye mu cyumweru gishize ku mateka y'u rwanda twabimburiye kuri kudeta yabaye mu rwanda mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu amayobera ya kudeta yo muri mirongo irindwi na gatatu yatangiye mu ijoro ry'iya kane rishya gatanu y'ukwezi kwa karindwi uwo mwaka imyaka ibaye mirongo ine n'irindwi bamwe mu bavutse icyo gihe bamaze kugira abuzukuru byumvikana ko abenshi mu batwumva muri uyu mwanya bagiye babwirwa iby'iyo kudeta mu magambo ahererekanwe nta gihamya nta byinshi byanditsweho icyo twifuje muri uru ruhererekane rw'ibiganiro ni ukwandika amateka twibariza abaraye iryo joro n'ayo majoro yakurikiyeho gusa ku ruhande rw'ijwi ry'amerika ntibivuga ko ibyo badutangariza ari ukuri guhamye natwe twahagararaho ibyo bavuga ni uburyo babibonye babibayemo ndetse n'ibyo baba barumvise ku ikubitiro nawe utwumva ushobora kuba warabibayemo ukundi hari ibindi wabonye nawe turagutumiye niyo ntego y'ikiganiro muri isanga iyo ntego ni ukuganira mu kubahane no kungurana ibitekerezo buri wese yumva undi icyo avuga n'icyo asobanura nawe akamusubiza bibaye ngombwa noneho nongere sabe mugenzi wacu venuste nshimiyimana ukorera mu biro by'amerika i londres mu bwongereza akomeze ikiganiro
washington ijwi ry'amerika ndagushimiye cyane etienne karekezi mbahaye ikaze kuri radiyo yacu voa iki ni igice cya kabiri cy'ikiganiro tubagezaho buri cyumweru muri uku kwezi ku mateka yaranze u rwanda guhera ku itariki ya gatanu nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'itatu nyuma y'ikiganiro cya mbere ku cyumweru gishize hari benshi ndavuga benshi benshi batwandikiye mu buryo bunyuranye abandi baratelefona mwese mbanje kubashimira ubushishozi mwabikoranye dore nawe hari abagize bati kuki mutatangiriye kuki ntacyo mwavuze ku bya mirongo cyenda na kane ko ntacyo mwavuze ku ihanurwa ry'indege ko mutabajije umuryango wa nyakwigendera perezida gerigori kayibanda ko bakiriho runaka yabeshye runaka ntabyo azi iyo mubaza nyirana runaka n'ibindi n'ibindi ni wo muco wa kinyarwanda ntawe rwose twabiveba ikiza kuri twe ni uko ibi byose twari tubyiteze kuri iki kiganiro kimwe n'ibindi bizakurikirana n'ibiganiro bivuga ku mateka y'abanyarwanda atavugwaho rumwe na gato icyo ku ijwi ry'amerika dushyira imbere ni ukubaha buri wese utugana n'undi udutumira ngo ari twibire ni uguha agaciro umuntu wese ntawe twaha ijambo ngo undi turimwime mwese mufite uburenganzira bungana kuri radiyo yanyu ntabwo twifuza ko hari uwakumva ko we twamuha ijambo ariko ko twaryima runaka kubera amasinde afitanye n'undi twaba twubaka dusenya iyo yaba ari demokarasi yubatse ku mucanga ntaho yatugeza uruhare rwa radiyo yanyu ni ukuba urubuga rwa mwese tudatonesha kandi tudatoneka niko karusho kacu kuba twumva muri uyu mwanya intandaro y'ibi biganiro ni ubushake ijwi rya amerika ryagize bwo guhuza abanyarwanda nk'uko twabibasezeranije ikiganiro cy'uyu munsi turagiharira ifatwa n'ifungwa ry'abanyapolitiki n'abandi bakozi ba leta nyuma ya kudeta yakuyeho ubutegetsi bwa perezida gerigori kayibanda abafashwe ni benshi ntitwashobora kubavuga bose ntitwabahera ijambo rimwe ariko turabararitse nimutange ibitekerezo byanyu kuri facebook ya voa radiyo yacu reba ikiganiro muri isanga utange igitekerezo ubaze ikibazo tuzagutumikira ntituzagutenguha ikiganiro muri isanga ni icyanyu
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
byaravuzwe byarabaye nyuma ya kudeta yo ku itariki ya gatanu nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'itatu abanyapolitiki bamwe barafashwe birumvikana nk'uko bivugwa mu kinyarwanda ngo zitukwa mu nkuru iyi mfungwa ya mbere yabaye perezida Girigori Kayibanda mu kiganiro cyacu gishize mwumvise ko Colonel Laurence Rubuga ubu uba mu Bufaransa yavuze ko uwo abakoze kudeta batumye kubwira perezida Kayibanda ko yavuye ku butegetsi ndetse agasubirayo kumubwira ko agiye kujyanwa gufungirwa mu kigo cya izar rwerere mu cyahoze ari komine cyeru mu cyahoze ari perefegitura ya ruhengeri iyo ntumwa yari kapitene leonidas rusatira ubu ni general uri mu zabukuru uba mu bubirigi twagerageje kumusaba kuza muri iki kiganiro kugira ngo asubize bimwe mu bibazo mwibaza ariko araduhakanira tubwira ko ibyo azi yabyanditse mu gitabo cye uko ikiganiro gitera imbere impaka ziba ndende n'ibibazo byiyongera tuzakomeza kumusaba kukitabira reka twongere tubaze colonel laurence rubuga umwe mu bakoze kudeta akaba yari yungirije perezida habyarimana muri eta major n'izihe ngamba zafashwe mbere yo kujyana perezida kayibanda i rwerere ninde wafashe icyo cyemezo ni habyarimana twahaga iyo misiyo ko yareba ahantu ya andoho akava muri infiriwanse y'abariya gurupe yari yaramwoheje nyine biriya byose ariko ubundi iyo gurupe yamugiraga inama mbi yari igizwe na bande ntabwo ntumbaze ntabwo mbaze ngene ari nibere mu by'amafaranga ariko rero nkiri muri etamajoro ntaragenda ndumva hari ziriya mvururu zari zazanywe n'abanyeshuri zimaze gukwira bati ifuko reforce zarme intervienne minisitiri habyarimana abiporopoza perezida aravuga ati ka tuzabigiye muri muri conseil des ministres muri conseil des ministres minisitiri wa edukasiyo ati mpa kesiyo ni abanyeshuri bakora imyigaragambyo danzo kampeyi demokaratike ntabwo abasirikari bajya kubuza imyigaragambyo y'abanyeshuri noneho seyanga nawe wari minisitiri wa perezidansi sharije des affaires politike administrative nawe kuko hari harimo na inzego intermediaire du parti zari zamaze kujyamo zigira ngo abo banyeshuri batabatanga zihagarikiwe na seyanga ariyo komite disari noneho seyanga nawe ati no ati abanyeshuri mureke bakore ibyabo ahubwo ropati iza pasifiya rupeyi ubwo rero harimwo nyine nabo bashyigikiye habyarimana ahubwo baminorize sinzi nibyo bigeraho noneho muri inama ya etamejo bahufise batinyuka baravuga batese turagumye kurebera ko polisi itakihari turagumye kureba abantu bapfa ngo turi ingabo izo ngabo zizi zirebera abaturage bapfa n'iki hari uwatinyutse ati ati abantu bari kuvuga ngo niba utashoboye guhagarika ziriya ntuze egura aratubwira nayo nkiri iyo mu nama ati murabona icyo bashaka ari ngewe bashaka cyangwa se barashaka ko mwese mugira umutwe nkanjye ahari ati noneho bagasigara bakora icyo bashaka nkubwiye ko rimwe mu nama habyarimana yihereranye perezida aravuga ati bariya bavuga ngo abantu ntibapfa ngiye gushyira abasirikare abasirikare babajije niyake bafite za materiyeri dingi ku kiraro cya kanzenze ati hanyuma nzakwereka imirambo bamaze bajye bafata imirambo nyabarongo ishariya noneho nzakwereka hanyuma iyi mirambo arayibona senkati witi ndabyibuka no murumva ibyo ngibyo byose sinzi rero abandi bandi bari bafatanyije ariko nzi ko muri conseil de ministre wa mugani yari minorize harimo bamwe banywa kwamaga ahubwo ibyo bikaba aribyo byatumye muvuga muti u rwanda rwari rugiye kujya mu rwobo oya no ibyo ntubimbaze iyo ni tugiye y'inzuki ntitwazogera Nta- iriya episode yahise ni nziza cyane narayishimye Mm.
ari ara ibintu simba yavuze rwose abantu bibazagaho cyane yibagiweho akantu gatoya gusa ni akahe yibagiwe ni uko bimwe yavugaga ati bari baranze ba- bidenaguzaga iby'abasirikari hari akantu mi- murinda haba amaze kuba minisitiri wa garde nationale niho twari tukinjira twari tumaze nk'amezi make yahamagaye munyandekwe aramubwira munyandekwe yatubwiye ya- niwe watubwiye yavuyeyo ati biriya bintu by- by- by'abasirikari ibyo- ibyo- ibyo- by'abasirikari ko ari iby'abakiga ati waretse nkagushakira buruse ukajya kwiyigira i burayi ukazazana diporome iryoshye munyandiko aramusubiza ati "Na- niyandikishije muri iri shuri em- express ati mbizi ati iyo- kubera ko barumuna banjye ntabwo iwacu du- du- amikoro iyo- iyo muhira ntabwo ashobora gutuma baziga ati ndiga mpembwa nza- bizatuma ntangirira barumuna banjye bagashobora kwiga Mm.
ati ntabundi jove morotape senka an- anerope zagaruke badashobora ku- ku- ku- kujya mu ishuri Mm.
ngo aramubwira ngo uza ngo ngo ke ngo ndayiri respect votre choix ngo ariko uzabyicuza ari byo munyandiko yatubwiye muri mirongo irindwi na rimwe nyine ba ba bizimana babaye ba ministre kayibanda yari yabibwiye yabiporopoje munyandekwe umunsi wo kurahira abona nde- si- si we babwiye aratubwira ati sinababwiye ngo ati noneho ndabyicujije nibutse abumva ijwi rya amerika ko mu basirikare bakuru cumi n'umwe biyitiriye kudeta yo muri mirongo irindwi n'itatu hasigaye batatu gusa colonel laurence rubuga colonel bonaventure ntibitura na colonel aloyse simba Eh, colonel ntibitura twaramushatse ntiyadusubiza kuri iki kiganiro Eh, tuzongera kumutumira mu kiganiro igihe cy'urubanza rwa perezida kayibanda kigeze kubera ko ari we wari umucamanza mukuru twarabimusabye muri aka kanya reka twumve icyo colonel aloyige simba wari komanda wa kankanombe mbere ya kudeta avuga ku magambo ya colonel serubuga mumaze kumva yemeza ko mbere ya kudeta abanyagitarama bari barateguye imvururu mu gihugu no je ne pense pas ko abanyagitarama bari bo bateguye imvururu ahubwo imvururu yavuye mu banyeshuri ariko rero nyine nanone numvaga muri komite barega kuko numva numva na- nabo ba- bareze ngo kayibanda niwe wateguye imvururu y'i kabgayi ariko ngasanga atari byose perezida yajya mu banyeshuri kugira ngo babwire ibyungutse ntabwo ari byo imvururu yabahereye muri univerisite y'i butare harimo abanyeshuri ba barimo ba bizimungu barimo ba mugesera barimo bande nibo bahaye kwirukana aba- abatutsi icyo gihe abo bantu kandi baje kugaragara nyuma ya kudeta mwabahaye n'imyanya ikomeye bakoreraga nde icyo kibazo ndakikubaza wowe ariko ndanakibaza n'uwari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu sebatware nabambwira yo- a- icyo uwo abo bantu bakoreraga niba barakoreraga kayibanda tubwire icyo gihe muri mirongo irindwi na kabiri abo bahungu bo muri kaminuza bari muri komite du salut public ibyo babikoreraga iki batumwaga nande bo perezida Nderoma ntabwo namenya aho batumye icyo nzi cyo ni uko Pluto hari abasore bakoze iyo myigaragambyo niko twabyumvaga ariko ntabwo numva ko ari uwo bari babatumye uretse ko umuntu pare egisitaraporasiyo umuntu yavuga ati "Ba- u- urabona bari aba- abantu benshi bari bari bariya mu- mu- mu- mu- mu rukiga ubwo yenda bo esike babaga bashaka kugira ngo ibintu bihinduke ntabwo mbizi rwose niba mu gihugu harabaye imvururu hari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu uwo yari andreya sebatware ubu nawe uba mu bubirigi izo mvururu colonel laurent serubuga avuga nkawe andreya sebatware warazibonaga wakoze iki ngo uzihoshe ayo makuru y'abantu bishwe avugwa na serubuga niyo wihariye kamemo cyane cyane mu- hari abantu bapfuye muri muri ko cya gitaramo cyane cyane hari hafi y'u- y'uruzi hari abantu bapfuye hagati ya gitaramo na kibuye ku hafi y'uruzi ibyo rwose ndabizi kandi mva nabivuganye na perezida wa- kuko nari nazenguruka icyo gihe nazenguruka mu rwanda hose cyane cyane aho- aho numvaga seroma hari ibibazo ntabwo batanga raporo Eh, ariko ubundi situ- eh, donko mbere ya kudeta prema hari hari umwuka mubi mu rwanda hose ndege cyane cyane i kigali ariko ni hose umwuka mubi wari wari hose ya- wumvaga hasa ne hano ukuntu uvuze yuko wa- wazengurutse mu gihugu cyose ukareba uko byifashe ndetse ukabigeza no ku mukuru w'igihugu Um, iyo izo raporo zimuhaye perezida kayibanda hari icyo yakoze kugira ngo ibintu birangire vuba
gute urabona urabona izo nkuru za zaje ugutatu habanje abanyeshuri Eh, iry'abanyeshuri tugize imana bis- bi- biha- biha- bihaga- bihaga- bihagaze ha- haza iby'amalisite yo ku- ku- bamwe bandika ku rugi ngo abandika ntibashobora kwinjira mu biro byo kwirukana abakozi Eh, abakozi ba- b'abatutsi rimwe na rimwe bamwe hari n'abo basagariraga bakabita abatutsi atari bo. icya gatatu rero noneho ni ukujya mu baturage Eh, ibyo by'abanyeshuri nakubwiye ko abanyeshuri aba- abarekana menere parike parike yagomba yagombye kubakurikirana maze kubona ibyo bya- by'amarise yo yo kwirukana abakozi maze kuba nabyo bibaye yewe na nabwiye perezida ko ngiye gukoresha inama y'abaperefe biriya bintu ndabona by'igihugu byo bishaka kujya no mu mu baturage noneho njye na- na- n'abaperezida dufate ingamba zi- tuzitire kugira ngo bitinjira no mu baturage aranyemerera eh, umunsi munane twari twabahamagaye tukako- dukora inama marezoma uwo munsi dukora iyo nama perezida w'igitarama na- ntabwo yayi- ntabwo yayijemo kuko iwe hari hahiye bari batangiye kwica abaturage bamwe kubaroha mu ruzi abandi bakabica ariko se abo bantu bicaga abantu ntimubamenye muri ba minisitiri muri muri leta Ni- abo bantu bari bande inama irangiye nibwo namenye ko muri gitarama ba- batangiye ku- gutwikira aba- abatutsi no ku ese bamwe bamwe bakaba bishe ubwo hari ku iyo tariki kuri makumyabiri na karindwi n'umunani mu kwezi kwa kwa kabiri mirongo irindwi na gatatu byabaye kandi nabi ni- ni muri gitarama eh, na kibuye none iriya kudeta ibaye yarabatunguye cyangwa mwabonaga yuko yari ikwiye kuba yewe eh, ishobora kuba yaradutunguye cyangwa itaradutunguye umwe yabivuga byombi E, gute aho itabatunguye nihe kuko eh, abasirikare twajyaga tuganira bamwe bakababwira habyarimana ko habyarimana yaba ari teretere kuko yabagambaniye ko wari kubikorana na kayibanda kugira ngo bakomeze babagere kuri ye kumva rwose icyo kintu cya- cyo kumva bakiguze bavuga ko ako ka habyarimana we kuko we na kayibanda bumvikana eh, noneho nawe ntabarengere ukuntu situwasiyo yari imeze eh, ya- burema yari yari imeze nabi ku buryo ko- nyine eh, wa- normal wabona akwiye kuri ushobora gukora E, tugaruke gato ku cyemezo cyafashwe cyo kohereza perezida gerigori kayibanda i rwerere muri cyeru mu cyahoze ari perefegitura ya ruhengeri E, colonel laurence rubuga avuga ko cyafashwe na komite y'ubumwe n'amahoro colonel aloyise simba yari ayirimo namubajije niba icyo cyemezo yari ahari gifatwa oya ntabwo rwose nakwemeza ko twaba twarakoze inama twese hamwe kereka niba barayikoze ubwabo kuko bashobora kugira abantu batuma ntabwo twigeze dusaba inama yo kugira ngo tujye kumubwira ngo yemere kuko turatikoma n'umuntu w'umugabo nawe sinzi ko yari kwemera Eh, ntabwo rero ubyo bagomba kuba barabikoze ukwabo cyangwa se habyarimana akabakorera afatanije n'abo yagishije inama abo yagishije inama naho ngewe ntabwo ibyo byo kuba ngo tumwohereze ahangaha cyangwa tumuvana ahangaha nabyumvise bari kontre ndibuka yuko umugore witabye imana iyo desiziyo yafashwe na komite twa- nanjye nayo ndimo ivuga yuko ava rwerere akaza igitarama kumuherekeza Eh, ibyo nibyo nibuka ariko byo kumujyana i rwerere ntabwo nabyumvise ntabwo mbyibuka none se kumujyana irwerere ubundi eh, kubera iki mutamujyanye i remera cyangwa se mumujyane i kabgayi cyangwa mujyane niwe mu rugo kubera ko yari afitiwe eh, kubera iki mwamwohereje kure eh, y'umuryango we y'abaturage bamuzi y'inshuti ze bo ibyo byo nshobora ku- ku- kubyimazina ariko ntabwo naba inama nari nyirimo ariko kuba baramujyanye hariya ah, bangaga ko nibamurekera igitarama abaturage bashobora gushaka kumureba kandi baka- bakaba bagira akavuyo bakamenya ibintu cyangwa se bagakora revorote bayakomo bamujyanye aho a- atazwi kugira ngo abantu bashobore kujyaho kuko akayibanda byari- byari byari kuborohera naho kuvana igitaramo aho byarumvikanaga ko bagomba kwamuvana bakamujyana ahandi ariko kumujyana rwerere baratikoma ko ya- nyine bamujyanye bagira ngo bamwisure direse dore population kuko n'ahandi iyo mujyana ahantu hari abaturage benshi kuko icyo gihe abantu baramukundaga amaregeretu bari kuza gutera akavuyo bagatongana bagashaka gusaba ko bamurekura rwerere puresike n'ahantu izore hari muri filime y'umuzungu nta nta bantu bandi bari bahari perezida kayibanda yajyanywe i rwerere we n'umugore we wari ufite umwana w'uruhinja w'umukobwa afungirwa mu nzu yahoze ari y'umuzungu wategekaga iza rwerere Eh, perezida kayibanda ahageze yahasanze umuturanyi wari muri leta ye ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu andreya sebatware ukomoka muri ako gace yari yarahubatse aratubwira uko yamwakiriye kayibanda bamaze kuhamugeza bagomba kuba baramugejeje nijoro kare kare mu gitondo nkiryamye umukozi twari twajyanye n'umusa kuko maze ku cyumba iwanjye ati nise niki ishati hano hari abasirikare bagushaka ndagenda nsanga ni seriguri se seriguri niba yari sweta niba yari leta na sibyo ngo niwe wa- wari uyoboye iyo kompa iyo kompa noneho arambwira ngo baje gushaka ibintu ngo kubera databuja uyikeneye ntawe databuja databuja ndetse u- ukenera n'ibindi n'ibindi ushaka kuvuga mukayibanda mwamuzanye hano batiyesere hano harugujwe nuko tuza kuvugana muri zare hari posibilite nyinshi bagomba kuba baramuzanye nta kintu ba- nta- nta kintu bateguye sinzi nako nako ntabwo nabivuga ni ukuvuga byo Kandi yara- kuryamaho byo gutegura kugira ngo oya ashobore kurya mu nta gufungira neza kibazo kuko iyo- kuko no no ibyo kurya par exemple kandi bara- bara- bari bafite n'akana akana katari kamenya ukuvuga ni ukuvuga ko bamuzanye we n'umugore we we n'umugore nu- nu- n'umwana burema ntabwo ko ari nk'uruhinja kuko agomba kuba ataramenya kuvugana na keka uwo mwana we yakeneye amata cetera cetera Bon, eh, hari ibyo nashoboye kuba hari ibindi babwiye ukuntu babibona muri izare nyuma y'umunsi wa kabiri cyangwa wa gatatu ngenda n'amaguru ngerayo ni nk'ama nka- ni purize umwe tuwa kilometa ubwo nagiye ngiye hari abafite agaserikire muri ah, muri site y'abakozi ngenda ngiye gufata binaye ikirahuri cya byeri eh, mpageze mpasanga sagatwa ndamuramutsa noneho ntingiza imana nti noneho u- u- uranjyana arambwira atewe ati nkugira inama wakwihamira hano dore hano kugenda ukagana na bene wanyu atahari ugerayo urinjira mu rumo- i- mu- iwawe mu parisi y'iwawe ariko ntushobora kuyisohokamo nahitamo kwibera bene bene wacu ariko nta kibazo ntafise ko ngaho genda uzabandamukirize nti ubwo tuzatwereba ariko singiye kuba ko- kwigira umunyuru kandi nki- nshobora kwita gute- gute- kwitemberera ibyo gusura akayibanda ntabwo sinanabisabye uwo munsi Eh, nibwo nyuma naje kumenya ko sagatwa yajyaga yazaga i rwerere turejumu ntabwo nzi igihe- igihe yamaze akora ibyo ariko ubundi ya- yazaga buri munsi kureba kubona na kayibanda avuganaga ntubimbaze ntabwo mbizi sina- nta muntu wabi- wayi- wayinsobanuriye ariko niko byari bimeze warabyumvise mu kiganiro cya mbere ese rubuga avuga yuko yoherejwe i rwerere kugira ngo abone umwanya wo gutekereza eh, ku byo leta nshya yamubwiraga bakoze kuri leta yamubwiraga bamu- bamusaba kwemera yuko bamukuyeho kugira ngo ashobore guhabwa ibyubahiro n'ibyo agenerwa nk'umukuru w'igihugu ko ari igihe cyo gutekereza mbese uratekereza ko ubwo uwo muntu yabaga ari intumwa ije kureba niba yabyemeye cyangwa atabyemeye
gazeti buri munsi buri munsi urabona kigali rwereye kigali buri munsi rwose yarazaga Wa, ubwo ndakeka wenda aricyo cyamu- cyamuzanaga Na- nakeka niyo pi hari ahantu wa- wakomaze uvuga ngo aho yaracumbitse hari hameze hati Mhm.
hari amazu a- atatu ibanza niyo nkizabera yabagamo acyategeka ikurikiyeho nayo yari ne- yari nemusitiri iya gatatu yari jite noneho iyo nzu perezida kayibanda yabagamo ni yabo bazungu bategekaga ah, aho hose bategekaga izari mbese eneyake para bategeka eneyake niyo iyo nzu yari yari niyo jite yabo niyo baragamo baje muri adimisirasiyo mu gukontorora Donc, ariko juste ikintu rero eh, naje kubona lebure zarimo zose danze ni somene bari bazikuyemo bazana izindi nshya bakomanze kwa muri harya mu gikombe ko hari abantu za bakoraga lebure lebure zose barazihinduye bashyiramo bashyiramo lebure nshya iyo ari cyo- ni iki cyumweru cyakurikiyeho icyo gihe nagiye nagiye mu misa kuri n'abana eh, runaba muri komini butaro Eh, noneho tugarutse mpageze mpageze ndahagarara mbona umusirikare umwaretse nkajya gusura purize wacu aranyemerera turagenda n'umugore n'abana turasanga kayibanda na- n'umugore bicaye muri saro turaganira uwo musirikare yatwicaye iruhande ariko noneho ageze aravuga ati ati birahagije nimurekere aho ngaho kuko ndasezera akayibanda araduherekeza atugeze hanze uwo mugabo w'umusirikare avuga ati ni ukugarukira aha ngaha twe turakomeza tubwire muri makeya kayibanda uko wamubonye wasanze ari umugabo umeze ute mbese wasanze ari umugabo wababajwe n'ibyabaye wa- wacitse intege cyangwa se wamusanganye bwa bwema bwe ubona avuga nk'uko yavugaga akubaza ati aho ngaho hanze bimeze gute wamubonye ute yewe kayibana nawe ni umuntu umuntu- burya ni umuntu sipesiyari njyewe mu- uretse ko nari nzi nyine ko ibyo byabaye iyo umuntu ata- atabizi akamuntu uko yari ameze ntawe wamenya ko ariko bimeze wagira uti ni perezida wicaye aho ngaho rwose yari karume muri sempurisite asanganywe nayo ntakiri na perezida uzi ko ariwe wadukingurira ariwe umuntu akomanze uwo ari we wese Eh, etc. Donc, nuko nasanze vraiment eh, ari umugabo uzi kwihagararaho wifashe nta kintu wabonye no kumuvuga yavuga ukumva avuze nk'uko yavugaga Eh, ba- witse ko ntabyo twavuze ka- hari n'umusirikare nyine wari uturi iruhande nakwisweho n'umuseshamere komondi ntawamenya uko ibintu byagenda ariko rero icyo gihe kayibanda nabonye rwose afite impano idasanzwe bose ukuntu yari ameze ntabwo ntabwo ari iby'umuntu- ntabwo ari iby'abantu bose none yigeze akubwira yuko adashaka kuva ku izima ko adashaka kwemera iriya leta yari yamukuyeho
byari ko byari kuba bibajwe n'abandi Yewe, bikaza mu kiganiro muganira Oya, kandi mubwiye ko twari kumwe n'umusirikare perezida gerigori kayibanda yakomeje kurindishwa ijisho yirwerere umugore we yaje kunanirwa gukomeza kuba muri iyo nzu imeze nka gereza aracika agenda ahetse umwana we ariko aza gufatirwa kuri base amaze kugenda ibirometero hafi mirongo itatu nyuma yaho yemererwa kujya kuba igitarama ikavumu yahasanze imfura ye piyo kayibanda wigaga mu birigi ariko ubutegetsi buhindutse asabwa kugaruka mu rwanda atarangije kwiga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kane perezida kayibanda yemerewe kuza gushyingura umufasha we wari witabye imana ubwo yagumishijwe igitarama ari kumwe n'imfura ye piyo kayibanda wagumanye na se igihe cyose yari afungishije ijisho kugeza yitabye imana eh, ku itariki ya cumi na gatanu z'ukwezi kwa cumi n'abiri umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'itandatu ijwi rya amerika ryari ryarateganije kumutumira muri iki kiganiro ariko ejo bundi ku itariki ya kane z'uku kwezi yitabye imana amarabira dufashe uyu mwanya wo gukomeza umuryango wa kayibanda wose nyakwigendera piyo kayibanda tumwifurije iruhuko ridashira
washington ijwi ry'amerika nk'uko twabibasezeranije dukomeje kuganira ku ifatwa n'ifungwa ry'abanyapolitiki nyuma ya kudeta yo muri mirongo irindwi n'itatu duhere ku bafashwe mu ikubitiro nk'uwitwa gakire yohani yari umunyamabanga mukuru muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga Ah, twamuhereyeho kubera ko yafashwe mu ijoro ry'iya kane rishya rya gatanu nyakanga kandi colonel laurence rubuga yatubwiye ko bari baziranye cyane bari inshuti kuko biganye mu iseminari yo ku nyundo
twiganye donko muri senkiyemu na katiriyemu na tine twicaraga ku ntebe imwe uwo gakire akaba ari mwene wabo na nyiribakwe ntabwo mbizi nzi ko ahubwo yari yari mus- yari muramu wa wambara ubukeye
Ya, ubwo yaba muramu wambara ubukeye eh, ataba we ariko nakubwira yuko ari umugore we umugore wa nyiribakwe ava inda imwe na gakire nyiribakwe godefurwa akaba yarafashwe eh, ku itariki eh, ya gatanu eh, cyangwa ya, ku itariki ya gatanu ndetse yafashwe no ku ya kane ntabwo yagarutse iwe ya- yavuye iwe ahita abura nti- haba kudeta ntiyagaruka agombe kuba ari kwa kayibanda ariko umugore we ari mu bantu ba mbere boherejwe eh, i Gitarama ku itariki ya gatanu mu gitondo bagiye kwa nyiribakwe abasirikare imodoka irabatwara ibajyana i Gitarama ibyo bintu ntabwo mwabimenye
ntabwo na- ntabwo mbizi ngo abasi- abasirikare abasirikare uh, nibo bagiye kwa nyiribakwe mu gitondo uh, ba- babwira umugore n'abana barabapakira babohereza iwabo ngo imushobora wewe oya nzi ko ku- kwa nyiribakwe umuntu yahanyuraga agiye ku ku kibuye ibyo ntabwo mbizi ni- byarantangaje numvise yuko hari abantu bafashwe ku itariki ya gatanu mu gitondo hari abantu bahise boherezwa iwabo Se kuri nyiribakwe byarihuse ntabwo nabihakana cyangwa ngo byemeze ijugujugu twari turimo sinumva ko ku- ku itariki ya gatanu hari abantu hari aba- a- ababonye misiyo yo kujya gutwara abantu murumva bidashoboka yuko Oya, na- no ntabwo mbihakana cyangwa ngo mbyemeze
washington ijwi ry'amerika iby'urupfu rwa gakire yohani wapfuye mu ba mbere mu mpera za mirongo irindwi n'itatu tuzabivuga mu biganiro biri imbere muzumva uko serubuga yabimenye n'icyo abivugaho gakire yohani yafatanywe na muramu we nyiribakwe godefroy wari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'imirimo ya leta yafashwe mu ijoro ry'uwa gatanu nyakanga kandi bukeye umuryango we uhita uhambirizwa woherezwa muri komini mushobati mu cyahoze ari perefegitura ya gitarama nashoboye kuvugana n'umuhungu we clement nyiribakwe kazi neza ku ijwi ry'amerika murakoze nagira ngo nkubaze papa wawe umuheruka ryari yavuye mu rugo ryari yajyanywe nande Eh, papa wanjye muheruka lo 4 juillet eh, agiye ku kazi ku mugoroba ndabyibuka ko yaje avuga ko ashaka guhita asubira ku kazi byihutirwa Eh, hari nko mu masaa kum- kumi n'ebyiri gutyo yagiye ubwo ntabwo yagarutse sinongeye kumubona saa kumi n'ebyiri ko yari umunyamabanga mukuru muri minisiteri y'imirimo saa kumi n'ebyiri n'igice yaragiye muri minisiteri ubwo minisiteri ntabwo zari zifunze Si- ntabwo mbizi yavuze ko ashaka guhita asubira ku kazi niko yatubwiye ndabyibuka nari umwana ariko ndabyibuka Mm, ndabyibuka nakundaga kuba ndi kumwe nawe iyo yabaga ari mu rugo kuva uwo munsi ntiyongeye kugaruka mu rugo ntabwo twongeye kumubona byahise birangira ku itariki ya gatanu kudeta irabaye mwayimenye gute Eh, byabagendekeye gute aho ngaho mu rugo mu twebwe apanya atagarutse twebwe ku itariki ya gatanu twabyukijwe n'abasirikari bazengurutse urugo rwacu nta kindi batubwiye batubwiye ko tugomba bazanye igikamyo bapaki- batubwira ko tugomba gufata ibi- ibishobotse badupakiye igikamyo batujyana aho papa avuka mu giturage uwo munsi urasengeje twaraye mu giturage aho papa avuka i Nyarusange muri komini mushobati igitaramo nibutse yabumbe ry'amerika ku kerema nyirima kwe tuvugana icyo gihe wari ufite imyaka umunani ariko urabyibuka mu kanya navugaga ibyerekeranye na nyokorome gakire yohani nawe wafashwe akaba ari mu ba mbere bishwe muri mirongo irindwi na gatatu byagenze gute abo bantu bafashwe ryari twibutse icyo wibuka yewe ibya gakire ntabwo mbizi gusa ndavuga ibyo murumuna we nawe bafunze icyo gihe uretse ko nyuma nawe yaje kuba yamazemo imyaka igera kuri itatu nyuma aza kuvamo eh, murumuna wa gakire yambwiye ko yapfuye gakire babavana i kigali baba- baj- bamutaransifera mu ruhengeri ko yaguye mu nzira Bagiye- ngo bagiye ngo bagiye- bagiye bamukubita bari- bamugeza mu ruhengeri deja yapfuye Yara- yaramubonye yapfuye yaramubonye Mm.
Eh, nibyo nibyo nabwiwe na murumuna we nta wundi muntu wo mu muryango wanyu wagize ikibazo uretse gakire na murumuna we nta bandi bagize ibibazo Eh, justement mushiki wa gakire nawe eh, baramufunze nawe bamwicira muri gereza eh, nta- ntabwo yagarutse mwebwe nk'umuryango mu rugo nk'abana na mama wanyu mwagize umutekano uhagije Ah, nta mutekano twagize ntawe birumvikana urumva papa baramujyanye baramwica gakire baramujyana baramwica agnes baramutwara baramwica Eh, sogokuru nk'uko nigeze kubivuga sogokuru yari burumesitire eh, buriya komine masango muri bamwe batowe mu- yaba amatora nawe bahise bamukuraho ubwo urumva nyine agahinda kari muri famiye ni ibintu bikomeye kandi barasubiyaga cyane nta muntu mama nta burenganzira yari afite bwo kurenga komine urumva ibibazo yari afite n'abana bagera kuri batandatu bakiri batoya Eh, ni ikibazo gikomeye ntabwo ushobora kubyumva utarabibayemo undi wafashwe mu ba mbere ni ntarikure eli wari umunyamabanga mukuru muri perezidansi Eh, twibukiranye ko ari nawe perezida kayibanda yatumye gushaka generali habyarimana mbere ya kudeta ijwi ry'amerika ryashatse kuvugana n'umwe mu bana be atwizeza ko azitabira ibiganiro bizakurikira tugeze ku wundi munyapolitiki fideli nzanana wari minisitiri w'imari uwo nawe yari inshuti ikomeye ya koloneli laurent serubuga avuga ko yamwakiye akazi perezida habyarimana akemera kumugira perezida wa cour de compte ariko hari icyo ntasobanukiwe nkibaza koloneli serubuga ni ukuntu nzanana yaraye kwa karaveri yamuremye bugacya mu gitondo afite randevu kwa rizinde saa mbiri n'igice yagera kwa rizinde agaterefone habyarimana ati ndamufashe ariko andi makuru akaba ambwira yuko nzanana yafatiwe ku kibuye iwe
no
ntabwo bishoboka njye yaje iwanjye gusaba eh, kunsaba ko nakwenta telefone akabona randevu Mhm.
hanyuma telefone ari izindi ko ha- byari mu nka senkere n'icyari ashobora kumujya arambwira ati ndi mu nama ati ati ni- ni ntabwo ushobora kuyi- kuyigira yewe turumva Mhm, mhm.
Eh, ati ejo mu gitondo saa mbiri n'igice bibwiye nzanana arishima aravuga ati nda- eh, ati kajya gushaka icumbi ati ndababwira uko byagenze bareke mu gitondo hano verekare rizinda arantelefona ati votra minzanana maze kumurosova ati ibindi perezida arabikubwira nkubitwa n'inkuba neza perezida aje mu bya byambuye mu bya randevu ko ari randevu nahize abyeyi ibyo birinda bize mwati ariko ubwo ni ku mutima wanjye hanyuma aho nzere dmindo perezida arantelefona eh, nawe yambwiriye yantunganyaga nyine etsetera nuko ndetse ahubwo eh, ikimbwira ko ari wonzere ni nuko ntabwo nashoboye no kongera kureba mu- muri dosiye ni iki na- naratashye njya kubwira umugore tugwa mu kantu nyine ibyo ni byo wowe koloneli rase rubuga uvuga ku ifatwa n'ifungwa rya nzanana mu kanya turaza kureba icyo umuryango we ubivugaho aho yafatiwe n'uko yafashwe murabikurikira mu kanya ku ijwi ry'amerika
Washington ijwi ry'Amerika nyakwigendera fideli nzanana yafatiwe he reka twumve icyo umwe mu bana be madamu miriam nzanana ubu uba mu birigi abivugaho buriya muzanana kandi neza ku ijwi rya amerika muraho neza murakoze kunyakira urakomeye none papa wawe bamufata bamufatiye kigali bamufatiye ku kibuye bamufatiye he Eh, papa wanjye bamufatiye ku kibuye kubera ko twari twaragiye ku kibuye nibuka ko inzu yacu aribwo yari ikimara kuhuzura aho ngaho twaragiyeyo tujye- baragiye kuyitaha noneho eh, niho twari tuhari tuhamaze iminsi ubwo mm, baza mu gicuku mu ma trois heures du matin dusinziriye abasirikare baraje barakinguza noneho bara- barinjira ubwo bavuga ko bagiye kumujyana papa abwira mama ngo uzamenye abana ubwo yagiye agiye ntitwongeye kumubona nta makuru ye twongeye kumenya koloneli serubuga we uvuga yuko yari inshuti ye aravuga yuko yamubonye u- bucya bari bumufate I- mbese eh, u- uwo koloneli serubuga uramwibuka uri umwana yari inshuti yanyu mwaragendanaga nk'uko abivuga yuko ari inshuti y'iwanyu cyane Eh, koloneli seribuga ndamwibuka ari duturanye bari batuye hafi ya kamp militaire Eh, ndamwibuka rwose hagati yacu na- n'iwabo eh, hari hatuye sindi ku bwabo dogiteri sindi ku bwabo niwe wari uhatuye noneho twagendaga ari nabo bagendaga iwacu ariko kuvuga ko ah, yabonye papa mbere y'uko bamufata ndumva ntagaza kuko ya- yabaga- yaba- muri kigali yabaga hari wenda barabonanye byo nibyo ariko ntabwo bamufatiye i kigali bamufatiye ku kibuye yari ya- yari yagiye ku kibuye nagira ngo nkubaze wowe hari abasirikare wari ukiri umwana mutoya ariko hari abasirikare wigeze ubona bakambitse iwanyu basa n'abategereje yuko papa wawe yataha ngo bamufate abasirikare twe twabonye nyuma ahubwo eh, nyuma niho twabonye abasirikare ariko mbere yaho ntabwo twabonye kuvuga ko yaraye eh, i kigali byo ntabwo bishoboka kubera ko nyine bamukuye bamukuye mu- mu rugo yaraye ku kibuye hanyuma ubu yakaremye niba ari iyakaremye cyangwa iyamuremye yashobora kuba yarahagiye mbere ariko ntabwo ari icyo gihe none se tuvuge yuko rimwe na rimwe muri ayo mezi atatu u- yahise mbere y'uko afatwa kuva mu kwa karindwi kugeza mu kwa cumi rimwe na rimwe yajyaga aza i kigali akagaruka ku kibuye nibyo nibyo na hari abantu bashobora kubitemanya byo gisi- nanjye ndabitemanya so ndi umwana kandi nari mpari ariko hari n'abandi bantu bandi nzi nka burugumesitire wari u- wari uhari we ah, nawe yabitemanya none uwo mubyeyi wawe kuva bamujyana icyo gihe kuri uwo mugoroba ntabwo mwongeye kumubona mwigeze mubona akanya ko kugira ngo mumusure mumenye amakuru ye nta makuru twongeye kumenya yagiye nyine nkatwe nk'abana nyine twabaga dutegereje ngo papa azagaruka umuntu yakomanga tukagira ngo niwe uje Eh, tumara imyaka myinshi dutegereje twibwira ngo wenda azaza na mama rero nawe yabayeho bam- babeshya ngo aracyariho bamwe bakazana udupapuro ngo ni udupapuro ngo tuvuye muri pirizo yanditse ariko nta makuru twongeye kumenya byari ibintu byo kubeshya nyine abantu bakaza ati nimuduhe amafaranga tumushyire ariko nyuma twaje kumenya ko n'u- n'utwo dupapuro batuzanaga baratwibwije mu kurangiza ngira ngo nkubaze ko wavuze yuko serubuga mwari muturanye yatubwiraga mu kanya muri kino kiganiro yuko yari inshuti ikomeye ya nzanana ndetse n'abandi mwigeze mumubaza muti mbese papa ari hehe Eh, njyewe nanjye ko nari mbizi turi bato ya- bari abantu b'inshuti n'ibyo tunaturanye rwose tugendererana n'abana babo tugendererana ariko ntabwo twashoboraga kongera ku kumubaza ngo papa yagiye he?" kuko ni abantu bahise baduturana rodo ntabwo bongeye kutwegera ahubwo nanjye mubonye ngiye muhebuka kera mubonye namubaza impamvu eh, atigeze nawe adushaka ngo a- atu- atugire cyangwa anadukomeze nk'umuntu wari inshuti wagendaga iwacu yahise ako kanya kandi na mama nawe yagiye atubwira ko akenshi bajyaga bahurira bahura nta- aga- agakora nk'adashaka kumuvugisha bivuga ko hari ikintu yari azi yahishaga njye nkeka ko yashobora kuba yaradushatse nk'uko hari abandi badushatse bagiye baza baza baza kutureba barimo ntashobora ku mboneyeho rwose no kuvuga nk'umuryango wo kwa bagaragaza n'umuryango hari n'abandi benshi bagiye badufasha donc ba cyangwa kuza kuduhumuriza ariko we ntabwo nigeze mwumva nawe yabivuga ko atigeze yongera kutwegera urakoze cyane miriyamu nzanana ku bw'aka kanya gakomeye wahaye ijwi ry'amerika muri kino kiganiro ku mateka akomeye y'igihugu cy'u rwanda tuzakomeza tubatumire uko ibiganiro bigenda byigira imbere tugatera intambwe ubutaha naho nitubakenera muzatwemerere tubatumire ku ijwi ry'amerika murakoze cyane kandi twizeye ko ibyo biganiro rwose mwateguye ko tuzashobora kumenya ukuri kandi ko n'abazagenda babazwa bazagerageza kuvuga ukuri ibintu byararangiye nta nziga dufite yindi ariko turashaka kumenya aho ababyeyi bacu bagiye nibuze tukaba twagenda tukaganira karabo si ahangaha niho umubyeyi wacu yaguye murakoze urakoze nawe
niba ibyemezo byarafatwaga n'abagize komite y'ubumwe n'amahoro dusubire kuri koroneri aloyije simba kuri iyi ngingo
oya rwose ntabwo ibyo ngibyo byo gufata aba bantu twigeze tunabivuga naho siroma ko yabivuganiyeho n'umuntu ushinzwe sekirite porobabuloma na shefu d'amajoro bagiye bafata abantu urusorongo kuko bamwe bafashwe abantu b'imembo bari kwa kayibanda kuko bahavuye ngo bagera kwa bizimana bizimana yaratuye kuri ya muhanda wo kuba benaridine abandi nabo bajya ku mpunzi ye hanyuma barafatwa bafashwe muri iryo joro hanyuma abandi bagiye bafatwa nyuma nyuma nyuma ndibuka ko numva hari umuntu ndi muri enterimu ndabona hari umuntu twabonanye witwa minani twabonanye yaje kundeba aho ngaho ambaza niba hari icyo namumarira ngo nanuzana harerimana igeze no kuzana we nyuma hari mu kwezi nyuma y'aho ngaho muri etamajoro yari n'inshuti ya habyarimana nibyo byatangaje kumva na harerimana yarafashwe kuko abantu bamufashe yewe na habyarimana agomba kuba byarumurezi bakajya babamumwikana ntabwo yagiye abafatisha bose abizi bagiye bafatwa gutyo atabizi ni abanyagitarama gusa bafashwe kuko ndibuka ko nta mpano yigeze kuza mu mupira muri ka kigali nuko ntabwo bagiye bafatira na minani na bako namubonye inyuma biyasira makuza ya wedumva muri kudeta we nawe yaraje iwanjye mu ntuza muri minisiteri akazi direkitoma ivuga ko naramuvugiye ndahera kuko muri komite bagiye bambaza ko abantu n'abazi n'ibyo n'ibintu byose hanyuma nababwiye ko abundi na rubanda amahugurwa mwabibonye ntabwo nta bantu b'ahandi bafashwe uretse abanyagitaramo gusa uretse aba hanze uwafashwe wundi ni zanana w'umunyakibuye zanana we uruye rwabo ariya bahari muri kivumu
Washington ijwi ry'Amerika nk'uko twabibasezeranije hano ku ijwi ry'Amerika tuzaha ijambo umuntu wese uvuga ibyo yahagazeho yiboneye kugira ngo twubake amateka y'amanyakuri nanone ariko turisegura ukuri kw'ibyo abo tubona badutangariza ntitwakwemeza ngo tuguhamye n'ibitekerezo tubasangiza undi munyapolitiki wafashwe mu ikubitiro ni harerimana gaspari wari minisitiri w'uburezi ku ijwi ry'amerika tunejejwe no kwakira umupfakazi we madamu harerimana murakaza neza ku ijwi ry'amerika murakoze murakoze cyane kuduha kano kanya kugira ngo tuganire ni ibihe bikomeye ariko ndabashimira imbaraga mwagize kugira ngo twururutse imitima nzi neza ko bitoroshye nk'umufasha wa harimana gaspari nawe waburiye irengero muri mirongo irindwi na gatatu ndabakiriye ku ijwi rya amerika nagira ngo ntangire mbabaza mu muheruka ryari yewe muheruka muri mirongo irindwi na gatatu nyine mu kwezi kwa cumi nabwo bwa nyuma mbese abamufashe bababwiye ubohereje cyangwa se bigeze bababwira aho bamujyanye bajya nijoro rwose mu ma saa cyenda z'ijoro bahonda inzugi cyane umwana wari uryamye niba wabyumvise aza kutubwira ko hari abantu bariho bakomanga ubwo nibatinda barikingurira bakingure barakingura umwana aza kutubwira nyine turabyuka agiye kubareba yinjiza ati mwinjire abagenzi ubona amahoro bati ni amahoro koroneri arakudutumye koroneri ishinze iminde arabicaza rero koroneri ngo koroneri araba- aragushaka ntabwo nzi ninde rero yarabibonaga wenda yarabyumvaga sinzi ntako ubwo yarabizi kundusha abasaba ko yajya gusezera ku babyeyi be ha- bari hafi aho ngaho ati ni hafi hano baranga ntibishoboka noneho rero nimureke mwitegure ya gukara barambara yarabasize bicaye muri saro bari banze no kwinjira niwe wabinjije ati ibyo nimumpa amazi nkwe yari abusanzwe we ari umurwayi wo mu nda yinywera amazi abaporopoza ko hari icyo banywa bahabyeri baranywa hari n'abandi bari bazanye muri iyo modoka bari hanze nabo bafashwe nka nk'uko baje gufata uwo nguwo Mm, arasaba nabo barinjira abahabyeri bo barabinaniwe ariko abo baje kumutwara bo barinywereye birangiye ubwo baragenda ntaho namuherutse ngibyo ni uko nguko abo bantu se bazanye n'abo basirikare nabo bari imfungwa nabo bari bafashe nabo isi hari abafungwa ndabazi bamwe ni abanyagitaramo abo benshi bande harimo umugabo witwa munyaneza harimo abari ba minisitiri abari ba depite witwa muvunankiko Mm, munyaneza mm, niwe wari pereshe kwigira igitarama mm.
na minani yari minisitiri ndumva nabo nibuka baburije mu modoka ubwo baragenda nyine naho twaherukaniye none nyuma y'imyaka mirongo ine Mm, urumva bikwiye ko ijwi rya amerika rikora ikiganiro nk'iki tugerageza kumenya ukuri ku byabaye rwose kumenya ukuri kw'ibyabaye ni byiza mm, ntako bisa kuko ariho igihe kibonekeye nta kindi kintu mwumva mwibuka yaba yarashatse gutwara igihe bari baje kumufata ngo yenda bamureka agifate cyangwa se amubwire bati koraho mbese akantu muvuga muti aka ngaka yari agashatse nta kantu mwibuka cyane yibuka namuhaye ishapure nari mfite iyo yari yayibuze urumva ni igihunga bidutunguye ati bigeze harabaga ati mu mpe biriya yanjye barambwira ngo naho ibyo ntibishoboka ngo ntabwo bagiye mu misa shemfe sinibuka niba ari kure ariko Mm.
urumva ko ngaho jyana na bikira mariya namuhaye ishapure gusa gerageze hanze buri modoka amagambo bavuze sinayumvise umwana wanjye wagiye akurikiye niwe wabyibuka wenda akababwira ndabasezera ngo baza- basigarane n'imana yabuhakira isogokuru uwo mwana wanyu nimba muri kumwe ubwo mwamumpa tukavugana kugira ngo abunganire ariko munyemerere mubyeyi nongere mbashimire cyane kuba mwigomwe mukemera kuvugana n'ijwi rya amerika nibutse abatwumva ko muri umufasha wa nyakwigendera gaspari harimana ndabashimiye cyane mubyeyi nanjye ndabashimiye kumpimira reka mbahe uwo mwana wanjye babwire nawe ibyo ashoboye kuba yibuka ndibutse murakoze cyane murakoze namwe Clement Haririmana urakoze cyane kuba wemeye kunganira umubyeyi wawe kugira ngo udufashe kumva agace kari gasigaye kuba kudeta yaba hari ikintu wabonye gisa naho uh, papa wawe yenda ubutegetsi bushya bwamwegeraga kugira ngo bumuzanemo uh, cyangwa se uh, yarabuhungaga ntanahongeye guhurira nabwo Ah, nari umwana mutoya wa mirongo irindwi na gatatu nawe mfite umwaka n'igice ku buryo rero ibyo ngiye kubabwira n'ibyo bagiye batubwira cyangwa rimwe na rimwe haboneka ukaje tukongera bakabisubiramo umbwira Mm.
ibyo umukecuru wawe yakubwiye kubera ko akwicaye iruhande nu we uzajya ugubwa azajya agukosora voilà donc euh, kudeta imaze kuba bamaze kubirukana i kigali bagiye kuba mu giturage eh, aho ngaho a- as- asa n'utangiye kumenya ubuzima bwo mu giturage eh, ku buryo nk'umunsi baje kumutwaraho yari yirangwa n'abahinzi yanabahembye ba- ba- baranatarama ba- bataha bamwe batinze ko benshi bari abaturage batuye hafi aho ngaho noneho rero we bigeze kubabwira ngo bandike amabaruwa iyo baruwa yanjye nigeze kuyibona mu biro bye asaba akazi ko kuzajya gukora mu- muri zari urumva kuba yarandikiye ubutegetsi nuko yemeraga ko ubwo butegetsi bwa- bwafashwe ahubwo aravuga ati ngewe ndi enjeniyeri agoronome kasaba akazi ko kujya gukora kuko n'abaturage abo twagiye tuganira kenshi bajyaga bamubaza bati se bakuvanye ku mwanya ati reka reka reka ati kuba minisitiri su ntabwo ari ubukonde ntabwo ari akazi mu byo nigiye ntabwo nigiye kuba minisitiri ndi umuhinzi nzakomeza nkore akazi k'ubuhinzi kuri we yabyakiriye neza nibyo bategetse gukora byo kwandika ayo mabaruwa yo gusaba akazi yari yabikoze gusa nyine urumva gutungurwa aho biri ni ukuza gutwarwa muri iryo joro n'abo bandi baje babatwaye babajyaniye hamwe nicyo nabona ko habayemo impinduka atari yiteguye atashobora no gukeka ko ishobora kuba none mwigeze mubona uburyo maze no gukura kora ko hashize imyaka itari mike wigeze kumva mama wawe cyangwa abandi bavandimwe bawe bavuga yuko bahawe uburenganzira bwo kumusura aho yari afungiye ntoya ibyo byo ntabwo byigeze bishoboka kuko nyuma bahise bafungira abantu mu giturage no gusohoka byari bibujijwe ariko mama yatubwiye ko yigeze kugerageza nk'inshuro ebyiri akora n'igikapu ashyiramo imiti kuko tutarwaye akunda kurwara igifu ashyiramo imiti ashyiramo n'utundi tuntu tw'utwenda bajya i kigali hari umuntu w'inshuti yari wamufashije bajya i kigali bajya gusaba ko bamusura cyangwa se bitanashoboka bakamugezaho iyo miti n'iyo myenda nk'umusirikare mukuru wari uhari wabakiriye abangwa igikapu nibagisiga ngo nzabimushyikiriza ngo ariko kumusura ntibishoboka ndibuka turi abana kumwe abana basura abandi bakabaza tuwe papa wari hehe waburaga icyo usubiza ukumva umeze nk'umuntu ukoze ikosa rikomeye ukapfa kuvuga yarapfuye ariko nabyo bitumvikana ugahunga ngo batagira wongera kukubaza icyo kibazo kuko uvuga ko afunze byo ntawe atinyuguza no kubivuga
nk'uko twabibasezeranije uko mukurikira ibi biganiro tubategurira mukagira ibibazo mwibaza iyo mubitwoherereje turabatumikira muri aka kanya turatumikira clement muvunankiko ubu uba muri leta zunze ubumwe za amerika wabuze umubyeyi we ku itariki ya gatanu nyakanga ikibazo ndagiha colonel laurent serubuga kuko yafashwe n'abasirikare dore ubutumwa Clement Muvunankiko aragira ati abasirikare batatu bayobowe na komanda barahira niba batwaye papa Gerard Muvunankiko bamuvanye mu rugo i Nyabikenke igitarama ku itariki ya gatandatu Nyakanga mirongo irindwi n'itatu ati bamutwaye mu modoka y'ivatiri umwe aratwara abandi babiri bamwicara iruhande ariko badusigiye agapapuro kanditse n'imashini ngo eta majoro hari umwanya basize handikishijwe ikaramu izina rya papa gerard muvunankiko noneho mama amusaba kwandika izina ry'umujyanye yandika komanda barahira ako gapapuro mama yarakabitse cyane yajyaga akatwereka ni nako yigeze kujyana kwa rizinde kubaza amakuru ya papa colonel laurence rubuga mwambwiraga ko mwari muri vuruguvurugu mwari muri rwinshi ko nta muntu wafashwe ku itariki ya gatanu uyu muvunankiko kuko yafashwe ku itariki ya gatandatu hakoreshejwe urupapuro rwatanzwe na etamajoro iyo etamajoro yakoze urupapuro rumufata ikaruha komanda barahira ninde wayiyoboraga
ibyo ntabwo mbizi kuko kuri ku ya gatandatu y'ukwa nyakanga ntabwo ntuza porogare yararaba itamajoro rero ntabwo yatangaga ninjye wakorodonaga izi akitivite za dorarume ntabwo ibyo byari biratangira murashaka kuvuga ko komanda barahira yihaye misiyo ubutumwa yiyandikira urupapuro ruvuye muri etamajoro ajya gufata umuntu simbizi ngira ngo kuko ntabwo abandi bose twemera perezida yatubwiye ati ntawe ugomba gufata umuntu atari manda ya porogere colonel laurence rubuga asubiza ikibazo cya clement muvunankiko ni kuri ubwo butumwa dusojerejeho ikiganiro muri isanga twabateguriye kuri uyu munsi ikiganiro gihagarariwe na etienne karekezi ku cyumweru gitaha tuzagaruka ku ifatwa n'ifungwa ry'abanyapolitiki uwabafataga abayobotse bakabaho abayobotse ntibarusimbuke abatarayobotse ntibarare na gereza boherejwemo ni muri muri murisanga ku cyumweru gitaha mbashimire kuba mukurikira ijwi ry'amerika buri munsi kandi muri benshi mwari kumwe na venuste nshimiyimana